kun sagalee ameerikaarraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii lamaaf walakkaarraa amma sa'aatii sadiitti raadiyoonii akkasumas televiziyiinii dhaan ansinii dhiyaatu qophii afaan oromooti. qophii kamisaarraatiif qabnu wajjin ani tigisti gammeetii akka mooltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya godina wallagga bahaa keessatti walitti qabaan gumii abbootii gadaa aanaa jimmaa arjoo dilbata darbee hidhattootaan ajjeefaman jedhamu gabaastuun vi'ee yuukireen naannoo magaala guddoo biyyattiitti argamuudhaan gabaasni ergite akkasumas qophiin fayyaa dhukkuba alarjii irratti xiyyeeffatu waan har'aaf qindeeffanne keessaa amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin tura. dura garuu akkuma yeroo hundumaa oduutu haasa'anaa bafqaadu muradaa.
akka mul'anne hordoftoota sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. ji'a onkoloolessaa darbe keessa fonqolcha raawwachuudhaan aangoo qabatee kan jiru mootummaa loltootaa suudaan kan balaaleffatan hiriirtonni kumaatamaan lakkaa'aman magaalota biyyattii keessatti karaa irratti ba'uudhaan mormii taasisanii jiru. mormiin akka haaraatti jalqabame kun jeeneraalonni mootummaa biyyattii qabatanii jiran akka aangoo gara siviilotaatti dabarsan dhiibbaa taasisuudhaaf jedhameera. mormiin kun magaalota kaartuum hundurumaan qadaarif fi poorti sudaan akkasumas kaaba biyyattii daarfuur keessatti taasifamee jira fonqolchiin aangoo loltootaan raawwatame waggaa soddomaa fi sudaaniin bulchaa kan ture sirna cunqursaa pirezidaant ahmed albashir booda cehumsa gara dimokiraasiitti taasifamu gufachiisee biyyattii jeequmsa siyaasaa fi rakkina diinagdee keessaa kan galche akka ta'e gabaasameera. Muummeen ministeeraa Somaaliyaa Mohaammed Hassan Roobalee Somaaliyaatti jiila addaa gamtaa Afrikaa kan ta'an ambaasaadder Firaansiskoo Maadeeraa sa'aatii afurtamii saddeet keessatti akka biyya gallakkisanii ba'an ajaja kennaniiru. Muummichi ministeeraa Somaaliyaa gocha itti gaafatamummaa isaanii gituu hin dandeenye irratti hirmaataniiru jechuudhaan erga himatanii booda Komishiiniin Gamtaa Afrikaa akka ambaasaadder Firaansiskoo Maadeeraa waamu gaafatanii gaaffichas akka fudhatan ibsaniiru. Haa ta'u malee pirezidaantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullahi Mohaammed murtoo muummichi ministeeraa mootummaa isaanii dabarsan battalumatti mormaniiru. Pirezidaanti Mohaammed Abdullahi Mohaammed ibsa kennaniin akka ambaasaaddarichi haryataman eenyuufuu akka aangoo hin kennine beeksisanii birmadummaa biyyaa irratti balleessaa ambaasaadder Firaansiskoon raawwatan ilaalchise ministeera dhimma alaa biyya isaanii irraa gabaasni argatan akka hin jirre himaniiru. Lammii biyya Moozaambiik kan ta'an Firaansiskoo Maadeeraa kan Somaaliyaatti ramadaman bara kuma lamaa fi kudha shanii jalqabee yommuu ta'u, Somaaliyaa keessaa haryatamuudhaaf dippiloomatii jalqabaa akka hin taane gabaasameera. Itti aanaa isaanii kan turan Simeen Mulungoo ji'a sadaasaa darbe Somaaliyaadhaa haryatamaniiru. Bara kuma lamaa fi kudha sagal Somaaliyaatti jiilli mootummoota gamtoomanii Nikolaa Saayisoom dhimma biyyattii keessa seenaniiru jedhamanii akka Somaaliyaa gallakkisanii bahan taasifamuun isaa gabaasameera. Pireezidaantiin mootummaa biyya Yemen Abdirrabuu Mansuur Haadii aangoo isaanii mana maree pireezidaantummaatti dabarsanii kan kennan yommuu ta'u, manni marichaa walitti bu'iinsa biyyattii keessa jiru xumura itti kennuudhaaf akka garee mormitootaa huutii waliin haasaa waliigaltee taasisu aangoo kennuun isaaniis gabaasameera. Ibsi guyyaa har'aa karaa dhaabbata oduu mootummaa sabaa jedhamuun bahe akka ibsatti. Gorsa pirezidaantii fi ministeera dhimma biyya keessaa duraanii kan turan Rashiid Al-Alaamiin mana maree miseensota torba of keessaa qabu akka hoogganan ramadamaniiru. Pirezidaant Haayidiin aangoo pirezidaantii itti aanaas mana marichaatti dabarsanii erga kennanii booda dhimma yaalii nageenya buusuu biyyattii irratti akka mana marichaa gargaaru qaama miseensota shantama of keessaa qabu hundeessuun isaanii beekameera. Yamanitti bakka bu'aa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan ta'an Haansi Gruudberg roobii kaleessaa ji'oottan lamaa fi gareewwan wal waraanaa jiran gidduutti labsiin dhukaasa dhaabuuf taasifame hokkora irrisuu isaa dubbatanii yeroo ammaa walakkeessa biyyattii keessatti akka adeemaa jiru kan gabaasame walloluinsi dhaabbate gareen hunduu dhukaasa akka dhaabuu qabu gaafachuun isaanii gabaasameera. Bara kuma lamaaf kudha afur gareen huuttii magaala guddittii Yaman yemmuu qabatanii turan pireezidaant Haadiin. Saawud Arabiyaatti baqatanii turan. Mootummaan Saawudii bara kuma lamaaf kudha shan lola waraanaa qindaa'umaan taasiseen haayidiin aangootti akka deebi'an taasifame. Walloliinsa Yaman keessa jiruun kan ka'e namoonni kuma dhibba tokkoo fi kuma shantamaa ol kan du'an yommuu ta'u, yeroo ammaa biyyi Yaman addunyaarraa biyyoottan dararamni namoomaa hamaa ta'e keessatti mul'atu keessaa tokko akka taate gabaasameera. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa mootummaa Yuukireen Dimitiroo Kuleebaa biyyoottan Raashaadhaa wajjin walitti nu buusa jechuudhaan gargaarsa meeshaa waraanaa biyya isaaniitiif gochuu irratti murteessuu hin dandeenye komataniiru. Walga'ii ministeerota dhimma alaa biyyoottan miseensota neetoo irratti barreessaa olaanaa naatoo Jeen Stoltenberg cina taa'uudhaan kan dubbatan Dimitiroo Kuleebaa yoo gargaarsa meeshaa waraanaa argatan lammiileen Yuukireen ofii isaaniitii lolachuu akka danda'an himaniiru. Itti dabaluudhaanis.
My agenda is very simple. It has only three items on it. It's weapons, weapons and weapons.
Ajandaan koo baay'ee salphaadha. Waa sadii qofa of keessaa qaba. Meeshaa meeshaaf meeshaa. Karaan ammatti Yukireeniin gargaaruun danda'amu meeshaa kennuudhaani. Pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutin dhaabuu akkasumas waraana Raashiyaa Yukireen keessatti bobba'e moo'uudhaan gara biraatti akka hin babal'anne gochuu akka dandeenyu amantaan qaba.
Barreessaan neetoo Jeen Stoltenberg biyyoottan michooman karaa ittisa xiyyaara waraanaa fi misaa'elaa karaa meeshaa farra taankii akka Yukireeniin gargaaran gaafataniiru. Ministeerri dhimma alaa Yukireen qoqqobbii biyyoottan lixaa Raashaa irratti taasisanii fi galateeffatanii fuuldurattis zayitii boba'aa Raashaa fayyadama tiwiiftii baankota Raashaa fi dooniiwwan Raashaa akka buufata doonii kamiiniyyuu irratti hin dhaabbanne gochuu irratti qoqqobbii akka itti fufan gaafataniiru. Yuunaayitid Isteetsi qabeenya maqaa mucaa durbaa Vilaadimiir Puutiniin jiru dabalatee sochii investimentii Ameerikaa achi jiru irratti qoqqobbii haaraa labsuun ishee ibsameera. Karaa biraatiin ministeerri haqaa Yuunaayitid Isteetsi ragaalee yakka waraanaa Raashaan raawwatteetti jedhame walitti qabuu irratti mootummaa Yuukireen michoowwan biyyoota Awurooppaa akkasumas ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gargaaraa jiraachuu isaa abbaan alangaa muummee Yuunaayitid Isteetsi Meerid Gaarlaandi ibsuun isaanii gabaasameera. Seenetiin Yuunaayitid Isteetsi dhimma kaadhimamtuu haadha seeraa mana murtii muummee Keetaanjii Biraawun Jaaksan irratti sagalee dhumaa kennuudhaaf guyyaa har'aa walga'ii taa'ee jira. Seenetii keessatti garee caalmaa qaban kan hoogganan Senaatar Chaak Schumer roobii kaleessaa galgala guyyaa har'aa ilaalchisuudhaan seenetii irratti haasaa taasisaniin.
It will be a joyous day. Joyous for the Senate, joyous for the Supreme Court, joyous
Guyyaa gammachuu ta'a. Gammachuu seeneetii, gammachuu mana murtii muummee, gammachuu Ameerikaa maraa ta'a. Haa ta'u malee ammayyuu karaa dheeraa deemuu nurra jiru qabna. Ameerikaan biyya caalaa gaarii ta'uudhaa fi guyyaa borii tarkaanfii guddaa fudhatti jedhaniiru. Keetaanjii Biraawun Jaaksan yoo sagalee gahaa argatanii filataman mana murtii isa dhumaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti dubartii gurraattii jalqabaa ta'uudhaaf deemu. Akkasumas seenaa mana murtichaa keessatti lakkoofsa dubartootaa irratti jahaffaa yommuu ta'an lakkoofsa dubartootaa yeroo ammaa hojii mana murtichaarra jiranii fi afuraffaa ta'uuf deemu. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma gabaasaalee keenyaafanii wajjiniin turtii gaarii.
daawwachaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma immoo gara gabaasaalee hafanitti ceena. godina wallagga bahaa keessatti walitti qabaan gumii abbootii gadaa aanaa jimmaa arjoo dilbata darbe hidhattootaan ajjeefaman jechuudhaan bulchaan aanaa sanii ibsaniiru oduma walqabateen walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa oromootii fi abbaa gadaa gujii jiloo mandhoo hidhattootaan torban lama dura mana jireenya kiyya irratti haleellaan raawwatameera jechuudhaan himatan bal'ina oduu kanaatiif naakoor malkaa.
bulchaan aanaa jimmaa arjoo obbo Gaashaawun Taakkalee walitti qabaan gumii abbootii gadaa aanaa jimmaa arjoo abbaa gadaa Raashaa Maarqos akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 24 bara 2014 dilbata halkan keessaa tilmaamaan sa'aatii saddeetiif walakkaa irratti qaamolee isaan abaa'oo shanee jedhanii waamaniin mana isaanii keessaa baasamanii ajjeesamanii jechuun dubbatanii jiru.
Humni hidhatee socho'u abaa'oo shan ofiin jedhu keessattuu akka godina kanaatti socho'aa jiru halkan manaa butee baasuudhaan erga manaa baasee booddee maatii biraa ari'uudhaan lafa kiiloomeetira lama kan ta'u erga deemsisee booda nama guddaa nama baay'ee kabaja qabu kana uleen gara fuundhan isaa madeessee erga madeessee booda immoo karaa dugda duuba isaa saggoorraan fi gadi qaluudhaan ajjeesee kan deeme.
Sirni awwaalcha abbaa gadaa Raashaa Maarqos wiixata sadheen gaddaa kan raawwatame ta'uu kan dubbatan bulchaan aanichaa obbo Gaashaawun Taakkale ajjechaan kun jiraattota aanichaa fi godina wallaggaa bahaa kan dheekkamsiiseef gaddisiisee jechuun itti dabaluun ibsanii jiru. Oduma walqabatuun walitti qabaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaa gadaa gujii jiloomaandhoo guyyaa isaan haalaan yaadachuu hin dandeenyetti halkan keessaa naannoo sa'aatii torbaa mana jireenyaa isaanii irratti hidhattoota maqaa isaanii hoboo jedhaniin mootummaan shanii jechuun waamuuf shororkeessummaan farrajeen haleellaan mana koo irratti raawwatameera jechuun himatanii jiru.
Torbaan lama ta'uu sadi ta'uu akkasi guyyaa isaa roobii ta'uun qaabadhu garuu sa'aatii torba keessaa dhufanii dhuqaasa mana banan.
Eenyu isaan?
Isaan maqaa fi himatanii wooboo jedhan.
Nama meeqa ta'anii?
Yaa maanti sa'aatii torbaatti nama eenyu akka ta'e hin beeku. Xiyyitii isaan tokkosan qala'iisan lafa haguurree haga tokkosan dhaggine malee nama hin beeknu motorii afurii waan dhufaniifi.
Qalaa sana meeqa argitan?
Lafa akka dhaggine afurtamii torba. Buna san xiyyitiin baxabbattee mana caccabsite malee namillee hin duune nama kudhanii fi lama mana keessa jira. Mucaallee mana keessa ka jiru meeshaa harkaa qaba. Mucaalleetti dhukaasee isaalleetti dhukaasanii akkasumaan haga dhukaasan dhukaasanii deemanii Woobo woobo woobo isin warra waraana adda bilisummaa Oromoo obbattani diina Oromoo jedhaa tokkosan malee waan dhibii maa'eentu fuulan beekanu haga namaan beekan.
Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa sababaa itti haliillaawwan abbootii gadaa irratti raawwatamaa jira jedhaniif akkasitti ibsanii jiru.
Maddi wanna kanaa siyaasa fi gadaa walitti fidu. Siyaasni maali gadaan maali kan jedhu qaamni hidhate kun sirriitti beekutu irra jira. Mootummaan illee sirriitti beekutu irra jira. Gadaan maali? Qaamni hidhate kun maal barbaada? Paartiin biyya bulchu immoo maal barbaada? Gadaan immoo maal barbaadde kan jedhu kana immoo sirriitti addaan baafatanii beekutu namarra jira. Namni tokko tokko akkasumatti abbootii gadaa jee warratee gadaa siyaasatti hirkisee oofa. Gadaa fi siyaasa walitti fiduudha kun. Abbaan gadaa paartii siyaasaa kamiyyuu hin deeggaru. Ruufa godhatee bullukkoo uffatee maqaa abbootii gadaatiin warra kana hojjetutu jira. Darbee darbee wanti kun waraana hidhate kanallee hin galchina kan jedhan warra ani abbaa gadaa je'ee waarratee hattuu kanarraa walitti guuree shaneedha jedhee galchu fa'atu jira. Kanaafuu siyaasa fi gadaa walitti dhufeenyi kun haala kanaan rakkina uumaa jira.
Furmaata waan jedhan irrattis abbaa gadaa goobana hoolaa waan itti dabalan qabu.
Yeroo kana keessatti immoo qaamni lamaa wolaa immoo wanti wal waraananii wal ajjeesanii wal gubanii furmaata hin argata jedhu abdiin qabu. Waraanaan bu'aa wayiitu hin argamu. Biitti waraana bu'aa argatte hin jiru. wal badanii wal balleessuu malee keessattuu uummanni Oromoo waliigalutu irra jira. Oduu sirriitti gattaa'ee laallate wanni mari'anii ni gamne hin jiru. Kanaafuu mari'an oduu hiikkatanii ka jedhu furmaan.
Himannaa yeroo garaa garaa gurmuu hidhattootaa ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jedhan mootummaan immoo shanii jechuun waamuuf shororkeessummaatiin farraje irratti dhiyaatu irratti deebii kan kennan dubbi himaan idila addunyaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii ajjeechaa Abbaa Gadaa Raashaa Maarqos irratti raawwatame jedhame ilaalchisee bilbilaan gaafatamanii akkas jedhu.
Namoota akka abbootii gadaa namoota hawaasa isaanii keessaa beekamaa ta'anii jaalatamaa ta'anii akka waan waraanni bilisummaa Oromoo isaan irratti tarkaanfii fudhate yeroo adda addaatti mootummaan karaa miidiyaa isaatti ni baasa. Gocha akkasii loltuun woboonii kan raawwatan jedhamu sobadha. Kana dhibbaa dhibbatti ibsuun barbaada. Sirni gadaa akka ilaalcha wobootti uummata Oromoof qaaliidha. Kan addunyaanis beekuudha. Kabaja uummannis qabu sirna kanaa fi nuus qabna. Wanta safuu cabsu akkasii loltuun woboos hin hojjetanii akka seera keenyattis hin eeyyamamu. Kuni waan mootummaan kuni karoorfatee uummataa fi woboo gidduu bakka waldhabbiin jiraatu. jedhee waan akkasii uuma malee waan dhugaa miti.
Obbo Odaa Tarbii Haleellaa mana jireenyaa Abbaa Gadaa Jiloo Maandhoo irratti raawwatame jedhame ilaalchisees waan jedhan qabu.
Namni badii raawwatu ofiin saaxilu. Kana jechuun namni bakka mana kabajamoo Abbaa Gadaa Jiloo Maandhoo dhaqee itti dhukaasee nuti woboodha jedhu suni sababiifidha. Kun karooruma mootummaa uummataa fi woboo gidduu rakkina akka uumuuf jedhaniiti malee waan dhugaa of keessaa qabu miti nu wajjin hidhata tokkoyyuu hin qabu.
Naannoo Benishaangul Gumuz keessatti ajajoota mana sirreessaa godina Kaamaashii ta'an sadii torban darbe keessaa godina Wallagga Lixaa aanaa Boojjii Darmajjiitti hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiin butaman jedhaman laalchisees komii irratti dhiyaatuuf akkas jechuun dubbi himaan idila addunyaa kun deebii kennu.
Kamaashii keessatti yeroo ammaa kan socho'u waraanni bilisummaa Oromoo qofa miti. Waa'ee caasaa mootummaa keessa legitimate military target jedhamu adda baasne ilaallu hooggantoota caasaa nageenyaa keessa jiranii ijuma achi keessa hojjetanii fi waboon tarkaanfii irratti hin fudhatu jira piroosesiin kan itti adda baasan.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.
gabaasni itti aanu gara yukireen nu geessa erga humnoonni raashiyaa magaalaa naannoo kiif keessaa bahanii booda jiraattonni duunii fi manca'inni ture gadda jabaa isaan irraan ga'e ibsachaati jiran mootummaan yukireen karaa isaatiin gochaalee humnoota raashiyaatiin raawwataman laalchisee ragaan argamaa jira jedha gabaasa heezar merdaak kiif irraa ergite tujubeetu dhiheessa.
magaalaa galma mootummaa yuukireen kiivitti kan argamu lafti tokko wal waraansa yeroo dhiyoo ta'e keessatti lammiiwwan nagaaf loltoota ajjeefaman akkasumas kanneen gara fuulduraatti lolarratti du'an itti awwaaluuf qophaa'ee jira xumura torbanii yuukireen magaalaalee naannoo kiif jiran deebistee qabachuu seenaa ibsitu lammiiwwan nagaan dhibbaan lakkaa'aman du'uu isaaniif reeffawwan hedduun daandii irratti kufanii argamuu isaanii ilaalchisee gabaasa sukanneessaa ta'e ba'ee jira. dilbata darbe erga haleellaan raashaa samiirraan geggeeffame bakka warshaa boba'aan keessatti calalamuuf keellaa kuusaa boba'aa naannoo magaalattii jiran dhahee booda magaalaa buufata doonii odeessaa keessatti ibiddi guddaan qabateera bakka awwaalchaa kiyiiv jirutti daayirektara waaltaa sanaa akka ta'an kiliimnuuk volodimir akka jedhanitti lolichi amma gara bahaaf kibbaarratti kan fuulleffate fakkaata garuu magaalaa galma mootummaa keessa haalli jiru hanga tokko tasgabbaa'aa fakkaatus yeroodhaafi jedhanii yaadu. erga xumura baatii guraan dhalaa keessa lolli sun jalqabee qabee misaa'ilonni soddomni bakka awwaalchaa kana dhahaniiru jedhan.
It is impossible to feel safe here. For example, on March 2nd during the escalation in Busha, missiles hit our cemetery.
Asitti nageenyi keenya amansiisaa akka ta'etti natti hin dhaga'amu. Fakkeenyaaf bitootessa lama innaa haalli buuchaa keessaa hammaatee ture bakka hojjettoonni turanirraa fageenya meetira dhibba tokko irratti haleellaan misaayilaa bakka awwaalchaa irratti raawwatamee hojjettoonnis boolla awwaalchaa keessa dhokatanii haleellaa sana booda qotuutti fufan.
Du'aaf qabeenyaa manca'uu dhiyeenya raawwatame tirfachuu isaaniif garaan isaanii baay'ee gadduu jiraattonni naannoo dubbataniiru. kiyiiv keessaa bilisaawwan boombiin haleelaman bakka kukkufanii argamanitti da'oo keenyanii fakkaatanii mul'atu raashaan kiiviin gadhiistee ba'uu dubbatti kaan akka jedhanitti garuu naannolee kabiroo keessatti haleellaan itti fufee jira jedhanii amanu.
I don't trust them. I think they are regrouping, and it could be even worse if Russia moves more troops to the east. It's not easy.
Ani isaaniin hin amanu. Akkan yaadutti deebisanii of ijaaraa jiru. Kanaaf raashaan yoo loltoota ishee gara bahaatti deebiste daraan hamaa ta'uu mala. Loltoota Yukireeniif naannoo kana eeguun salphaan ta'u jedhan. Haleellaaleen dhaqqaban hagas ta'uu baatus akeekkachiisi haleellaa samiirraanii guyyaa guyyaatti bakka itti dhaga'amu kutaa gama dhiyaa biyyattii keessatti hoogganoonni mootummaan isaanii namoonni nagaan wal waraansa sana attamiin akka dura dhaabbatan qopheessaa jiraachuu dubbatan.
It's a very different kind of training, first aid, chemical weapons, air raid instructions, Leenji adda addaa kennina. Gargaarsa duraanii shaakala yoo haleellaan keemikaalaa raawwatame maal gochuu akka qabanii qajeelfama weerara samiirraa raawwatamu laalchisee gamoo bulchiisa magaalaa ammaaf keessa jirruuf eegumsa gochuu dabalatee muuxannoo ittiin ofirraa ittisuun danda'amu kennina.
Manni barnootaa Vinistiyaa keessa jiru maatiiwwan Yuukireen miliyoonaan lakkaa'aman kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'anii jiraniif bakka qubsumaa ta'uun tajaajila. Hedduun namootaa baay'ee aaruu isaanii dubbatu. Yoo barbaachise harka keenya duwwaatti lolla. Ijoollee keenya ajjeesuu isaanii akkasumas waan kabiroo isaan raawwataniif isaan kukkutnaa jedhan. Lolli Yuukireen uummanni miliyoonni kudhanitti hedamu qe'ee isaa dhiisee akka godaanu yoo dirqisiisu tokkummaan mootummootaa akka jedhetti kanneen keessaa walakkaa akka ta'an ijoolleedha. mootummaan yuukireen akka jedhetti immoo ajjechaan jamaa buuchaaf magaalaalee kiivitti dhiyoo jiru kabiroo keessatti raawwatame yakka waraanaa ta'uu mala.
Qophii labataa Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa hawaasummaa siyaasa diinagdee aartii fayyaa mata dureen hin qabne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessaanan dhaggeeffatoota illee of keessaa qabaata akka hirmaattan sin affeera jimaata jimaata qophii labataa biyya afaan oromoo irratti.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan oromooti sagantaa torbanitti ceena qophii fayyaa.
alarjii gosa adda addaa irratti marii torban darbee jalqabne har'a xumurra minisootaa kiliinikii aksis jedhamurraa dooktar abdurrahmaan ibraahim jaalannee taasofsiisee kutaan lammataatifan xumuraa kennuuti.
gara wal'aansa fayyaatti jechuun rakkina alarjii kana wal'aansa fayyaatiin attamitti gargaara ogeessi fayyaa.
Amma akkuma jalqaba irratti dubbannee yoo wantoonni alerjiinsi jedhan san gara qaama keenya seenu keemikaala lama maqaa dhahee ture liikotiraayinsii fi histamin kan jedhamu. Kanaaf yoo dawaan kun dhibeen kun akkas namatti jabaatee namni kun mana yaalaa deemu wanni akka ogeessa fayyaatti nama gorsinu ekspoozhar yookiin immoo wanta isaan dhibe sun itti fida irraa fagaachuu yookaan irraa bilisa ta'uu yaalu. Yoo suniidhaan irraa hin goofne taate immoo dawaatu jira. Dawaa sun maqaa dhahuun waan barbaachisu. Natti fakkaatu garuu antaa histaamiin jedhanii antaa histaamiin kun maalidhaa? Diina histaamiinii saniiti jechuudha. Histaamiiniin sun waan funyaan keenya keessatti waan akka deemafa waan fiduuf waan sun gad xiqqeessa dawaan antaa histaamiin jedhamu kun. Kanaafuu bakka uruu hafuura ittiin baafata sun namaa qulqulleessa. Raaniin hoosii sunis akkasumas namirraa ni xiqqeessa. Infilaameeshiniis waan xiqqeessuu fi dawaan sun hedduu barbaachisaa yoo sadarkaa sun kan qabu dawaa akkasii itti fayyadaman. Wanti biraa ammallee dawaa kanarraallee ilaalchisee dhibeen kun alerjiin yookaan immoo alerjii fireenaayirisiin kun yeroodhaan hin yaalamin sadarkaa qaba inniilleen. Akiyuut saaba akiyuutii fi kiroonik jedhanii akiyuutiin kun haga inni torbaan afur sirra ture. Torbaan afurii haga torbaan kudha lama yookaan namarra ture ammoo saaba akiyuut jedhaniini torbaan kudha lama ol yoo ture ammoo kiroonik jedhaniini sadarkaa yoo ammoo garaagarummaan isaanii ammallee namni kun fiiver yookaan ammoo hoowwa qaamaa ni qaba. Wanni kun dhugumaan alerjii fireenaayidisii sunuma immoo wanta biraa vaayiraal infekshin yookaan ammoo utaallu yookaan ammoo. Kooman koolii qaba waan jedhullee ni laallama yookaan vaayirasii taate yeroo hedduu ofiidhaan baduu ni mala. Kaan ammoo dawaanis ni kennama akkasumas yookaan koozii wanta sanii baakteeriyaallee taate ammoo antibaayotikiinis ni kennama. Akkasii akka inni ittiin yaalamu yeroo hedduu.
Namoonni gaawaan kun sababii ta'ee itti kaasu adda adda. Qorannaa fayyaatiin. Sababiin alerjiin namatti dhufu kun beekuun hin danda'amaa?
Ni danda'ama. Amma bakka piraayimari keer kilinikatti meebii dalagamuu dhabuun ni mala garuu ispeeshalistii alerjii biraa yoo ergan isaan saampulee adda addaa fudhatanii wanti alerjii kan kee kana si kaasaa jiru giraasiyoonni abaaboo yookaan ilillii akkasiiti yookiin ammoo wanta akkasiiti jedhanii namatti himuu ni danda'ama sun teestiin yookaan ammoo qorannoon tolfamu ni jira sunidha.
Gaaffii koo xumuruu dura fakkeenyaaf biyyatti asii biyya alaati alerjii jennee dubbanna. Biyya ammoo waa fudhatanii alerjii kiinatti ta'ee jedhe. Waan kun wal fakkaataadha akkaataa waamicha isaati adda adda malee.
Takka'ee wanti amma alerjii natti ta'ee kana ni jiru yeroo hedduu kan nu dhageenyu yoo. Dhibeen kun yookaan ammoo alerjii namni haasofne kanarra sun xiqqoo adda wanni isa tolchu maali hedduu isaa nyaata irraa namatti dhufuu ni danda'a yookiin ammoo andawaa akkasii yookaan qoricha akkasii fudhadhee alerjiina ta'ee jedhan. Wanti sun maalidhaa sun hedduu yeroo tokko tokko nama taktakirraa maayinir yookaan ammoo wanta salphumaadhaan wanta sun yoo avoid godhanii wanta sun dhiisan namirraa kan dhaabachuu danda'u. Yeroo tokko tokko ammoo siviir hedduu hammaatee anaflaaksis jedhama. Anaflaaksisiin kun maalidhaa sadarkaa namni fakkeenyaaf nyaata yookaan amma waan akka piinaat jedhan fa'irraa yoo kan namni alerjii ta'e taate yeroo sanitti ujummoon hafuuraa namaa ni cufama. Arrabni namaa ni dhiitawaa akkasiin ammallee blood pressure namaas hedduu gabbu'a. Namni ammallee maal ta'anii unconscious of wallaalan namni yeroo sanitti. So yeroo suni maalidhaa sistemni hafuura ittiin baafatan kun hin ni cufama hafuur baafachuun yookaan exchangein air exchangein sombaa hin jiru dikkaacha deema. Dafanii yoo dawaa hin argatin namni sun haga du'uullee ni dhaqqaba. Suniin isaa anaflaxis yookaan anaflactic reaction isa jedhamu sun dhuguma nyaatarraa dawaa irraa yoo akka insect bites fakkeenyaaf wanti akka sosaa yookiin kinniisaa nama ciniinan akkas namatti hammaachuu ni danda'a. Sunii fi kan jalqaba haasa'aa turre allergic rhinitis kan jedhu garaagarummaa qaba. Kun kaamin dhumarra jechaa jiru anaflactic reaction kun life threatening waan haga lubbuu nama baasisuuf deemudha. Hedduu cimaadha kun hedduu badaa.
Dhuma marii keenyaa irratti gorsi kennitan maayin dhimma kana laalchise.
Walumaa galatti bakka amma kiliinikaa keenyatti illee nama yoo siizinii yookaan yeroon akkas jijjiiramu kun ni alerjiidhaaf dhufan hedduu ni argina. Wanti guddaan maalidha? Wanti nafni keenya hin jaalanne. Wanti nafni keenya akka diinatti ofirraa laalu, ofirraa ittisuu barbaachisu maalidha waan jedhu beekuun hedduu barbaachisaadha. Yoo winterii dhufee hiitara banannee kan yeroo sun because patientii hedduu argaa waan jirruuf kan kiliinika dhufan. Winterii baay'ee winterii dhufee hiitaratti fayyadamuu jalqabannaan funnaaniin aduutu jalqabee waan jedhanitti jira. Kanaafuu wanta dhibee sun nama fidan irraati bilisa ba'uu danda'u ofirraa ittisuu danda'u mana isaanii qulqulleeffachuu yookaan peetsi yookaan saree waan akka adurrees qabaatan hagi danda'amu ofirraa addaan baasuu danda'uudha. Wantoota nama dhufan yookaan tiriigarii godhan sun beekuun hedduu hedduu barbaachisaa.
Dooktar Abdurrahman Ibrahim deebii nuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Jaalanne isinis waan naaf feertanis ammas hedduu galatoomaa isiniin jedha galatoomaa.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu voa itiyoophiyaa chaanal yookaan nss itiyoosaat virchuwal chaanal 57 digiriis istirratti lakkoobsa addaaka siistemii virchuwal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota itiyoophiyaa eertiraaf jibutiitiif 6230 ka soomaaliyaatiif 6231. ka keeniyaatiif 6,232 hordoftoota voa 24 yookaan voa 24 f 6,233 akkasumas daawwattoota voa tv yookaan tvmc duwwaa ja'aaf 6,229 kana malees marsariiti keenya voa afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwutarii instaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiilee har'aaf qabu kanuma. Yaadalee gabaasa keenya irratti hojii keenya hunda irratti qabdan karaa imeelitiin horn at vionews com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook com voa oromoo tiwutariidhaaf instagiraam irratti at voa afaan oromoo jedhaatoon nu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Pirooduusariin qophii kanaa Nugusuu Taammireeti. Gulaalaan namoo daandii. viidiyoo gulaalee lateeraa amanteeti ani tikisti gammeetii waahiloota keenya biyyaaf as waashingtan diisii irraa gabaasalee dhiheessaa turan wajjin ta'uudhaan amma boruutti nagahan.